iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti na mu bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriyani tangishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo kaze neza benshi bava mu mu ma- mu zindi ntara abanyaruyigi ntabwo abanyaruyigi umutekano urakwiye umu- n'abajejwe umutekano bariko barakora urabye iminsi bariko barakora abasoda n'abapolisi ubu ni buramatari w'intara ya ruyigi hassan abdallah ku nkuru ivugwa mu ntara yiwe iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana aloise mikoni gwawe
ndakuramukije oriyane ndaramukije n'abariko baratwumviriza komisiyo y'igihugu ca kenya iharanira agateka ka zina muntu yagiriza igipolisi n'inzego zijejwe umutekano mu gihugu ca kenya ko bakora ibikorwa vyo guhohotera abantu ndetse no kubica mu gihe bavuga ko baba bariko bagwanya ibikorwa vy'iterabwoba muri raporo iyo komisiyo yasohoye ejo kuwa kabiri bamenyesha ko uguhohotera agateka ka zina muntu bikorwa byateguwe neza abajejwe kugenzura iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu muri kenya bamenyesha ko abantu bafatwa bagaca bashirwa mu mabohero aho bamara amasaha ndetse n'iminsi mu buryo butekubiri n'agateka ka zina muntu abafungwa barakubagurwa bagakubitwa bagasukwako amazi mbere bagakubitishwa insinga zirimwo umuyagankuba bamwe kandi baboherwa ku biti bakaribwa n'intozi iyo komisiyo isaba leta ya kenya ko yorwanya iterabwoba mu buryo budateye kubiri n'amategeko kandi bakubahiriza agateka ka zina muntu abategetsi ba leta ya kenya ntaco baravuga kuri ivyo vyagiriji leta zunze ubumwe za amerika iragabisha igihugu cya korea y'amajyaruguru ku bikorwa byo gusotora kiriko kirakora igihe imenyesha ko igiye gusubira kugerageza ibikorwa vya nucleaire vy'aho bita yong bione josh ernest umuvugizi mu biro vya perezida obama amenyesha ko leta zunze ubumwe za amerika itazigera yemera ko korea y'amajyaruguru iba igihugu cya nucleaire ivyo ibiro vya perezida obama bimenyesha ivyo mu gihe korea y'amajyaruguru imenyesha ko ishobora gutera leta zunze ubumwe za amerika umwanya uwo ari wo wose ikoresheje ibigwanisho vya nucleaire ku mugabane wa buraya minisitiri wa serbiya w'ububanyi n'ayandi makungu ivica Da- daciv yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko serbiya idashobora kwemera ko hari impunzi zisubira kwemererwa kwinjira muri icyo gihugu mu gihe baba bamaze gushika mu bugiriki na macedonia ejo ku munsi wa kabiri abategetsi ba hongiriya barugaye imbibe zabo, zabo bivanye n'uko banegura ingene serbiya itaz- itagenzura neza izo mpunzi ku mupaka wayo igihugu cya hongiriya naco camenyesheje ko kigiye gushiraho amategeko nk'ay'igihugu kiri mu ntambara mu ntara zo mu manuko mu ntumbero yo kuzibira impunzi zigerageza kwinjira ku mugabane wa buraya minisitiri wa mbere wa hongiriya victor orban yamenyesheje ko- yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko leta yiwe itazokwihanganira aho bose bazogerageza kujabuka umupaka w'igihugu cya hongiriya mu buryo buteye kubiri n'amategeko perezida vladimir putin w'uburusiya yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko igihugu ciwe kizobandanya guha imfashanyo za gisirikare igihugu ca Siriya mu rugamba rwacu rwo kurwanya ibikorwa vy'iterabwoba ivyo perezida Putin yabishikirije mu nama y'akarere ku kibazo c'umutekano yabereye ita Tajikistan Putin yamenyesheje kandi ko perezida Assad yiteguye gukorana n'abatavuga rumwe nawe mu gutorera inyishu za politike y'intambara n'intambara imaze imyaka ine n'igice atari ko ubwa mbere perezida Assad akwiye kurwanya ibikorwa by'iterabwoba ivyo yabivuze inyuma y'aho sekreteri wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe kwivuna abansi amenyeshereje ko uburusiya buri ko bugomba gushiraho ikambi y'igisirikare cayo kigwanira mu kirere mu gihugu ca Syria. Josh Ernest umuvugizi mu biro kwa President Obama yamenye yongeye kumenyesha ko inzira uburusiya bwafashe yo gufasha President Assad ari ciyumviro kibi cyane. President Obama yamenyesheje ko ahagaritswe umutima uhagaze n'ibikorwa uburusiya buriko burakora muri Syria amakenga yiwe ngo ni uko ibyo bizotuma inzira barimo yo gukemura ibibazo by'ingwano muri siriya biciye mu nzira za politike izo hava iburizwamo umuyobozi mukuru ajejwe ivyerekeye nucleaire ejo kuwa mbere yavuze hirya ejo kuwa mbere yavuze ko umuyobozi ajejwe ivya nucleaire muri oni azogendera teherane mu mpera z'iyindwi al akbar saleh ivyo yabivugiye kuri televiziyo ya Irani amaze kubonana kubonanira i Vienne mu gihugu ca Autriche n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe inguvu za kirimbuzi ku rwego mpuzamakungu Yukiya Amano ico kigo nico kizoba gishinzwe gucungera amasezerano
arakoze Aloise ku makuru aheje kudushikiriza Aloise utugume hafi uza kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusoza ibiganiro byacu byo muri kino gitondo inshuti mwese muduteze amatwi iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm murongo wa mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu rwanda kuva muri uyu mwaka leta irasaba abanyagihugu kuriha amafaranga yose basabwa bifashisha ikoranabuhanga ayo mafaranga yose akaza yegeranywa n'ikigo cya leta gishinzwe kwinjiza amakori n'amahoro abatekereje iyi gahunda bavuga ko ari uburyo bwakorohereza abaturage bagabanyirizwa ingendo bakoraga kandi amafaranga ya leta yose akajya abasha gucungwa neza amafaranga azishyurwa hakoresheje ikoranabuhanga n'agendanye n'imisoro yajyaga itangirwa ku karere umusoro w'ipatanti w'ubutaka w'ubukode bw'amazu ndetse n'amafaranga umuturage yishyuraga mu gihe ashaka serivisi ku buyobozi abayobozi bemeza ko umuturage uzitabira gukoresha iri koranabuhanga azabasha kunguka igihe yataga asiragira mu nzego z'ubuyobozi uyu ni komiseri gakorera jean marie vianney ushinzwe imisoro yeguriwe uturere mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro rwanda reveni otoriti iri koranabuhanga abanyarwanda bazajya barikoresha yaba muri wikendi yaba bari mu rugo bakitse imirimo basanzwe bakora rikabagabanya za ngendo bakoraga mbere uzi ko babanza kujya ku murenge kubarisha bamara kubarisha bakajya kuri banki kwishyura bamara kuva kuri banki kwishyura bagasubira ku murenge gufata kitanse bishyuriyeho ibyo rero byose bizagabanuka ushobora kubikora uri mu rugo iwawe ikigo cy'imisoro n'amahoro kigiye kujya cyakira amafaranga yose yishyuzwa umuturage mu gihe ashaka serivisi ku nzego z'ubuyobozi ibi nabyo bikagomba kwishyurwa hifashishijwe ikoranabuhanga gusa abaturage batangiye kugaragaza ingorane kuri izi serivisi nshya iyi sisiteme ngewe ku ruhande rumwe ku banyamujyi ishobora koroha ariko nabwo bisaba inzendere zo kubanza kwihisha abantu no kuba abashinzwe ibikorwa remezo cyane cyane amashanyarazi n'abashinzwe ikoranabuhanga bagashyiramo imbaraga ku buryo interineti yegera abantu bose ariko impungenge zikomeye cyane ziri ku bantu bo mu byaro nk'ubu rero tuvuge mu giturage nk'iwacu umuntu akora urugendo rugeze nko ku kilometero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu kugira ngo agere kuri kaburimbo aho azasanga interineti umuntu ufite ubucuruzi rero kugira ngo azakore ya dekararasiyo ayikore kuri interineti bizamugora ashobora kuzafata moto y'ibihumbi bitatu akagera ahari siberi agasanga nta muriro uhari agataha gutaha nawe ni ibindi bitatu bikazongera kumusaba gukora ingendo nyinshi ugasanga ya serivisi akeneye amafaranga magana atanu igiye kumutwara nk'ibihumbi nka makumyabiri kugeza ubu abaturage batangiye kwerekana impungenge y'uko amafaranga bakwa ku butaka ari menshi ko badashobora kuyabona bagasaba leta ko yasubira mu biciro bakwa kugira ngo boroherezwe kwishyura batananijwe wansoresheje ibihumbi magana ane na makumyabiri na narayabuze rero bakwiriye kugabanya bakagereranya abaturage babo imitungo bafite bakareba ubushobozi ikindi twasaba wenda leta ni uko yakongera abakozi bakora mu biro by'ubutaka umuntu ajya guhinduza icyangombwa akaba yamara ukwezi abiri ubwo rero nanone ugasanga no kubibaza no kujya gukurikirana ikibazo ufite cyerekeranye n'ubutaka bwawe birakugora rimwe na rimwe habaho n'icyo kibazo cyo gusora ukajya gusora n'ubukene ufite ugasiragira mu- muri uko gusiragira ni kuba ukoresha ayo mafaranga wabona bitazanakemuka vuba ukaba wayakoresha n'ikindi ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko nta muturage uzitwaza ko gahunda nshyashya yamunaniye ngo ananirwe kwishyura imisoro asabwa abavuga ko amafaranga basabwa ari menshi iki kigo gisobanura ko ibyo bisubirizwa muri za njyanama z'imirenge mu gihe umuturage agaragaje ko ari umukene atabona imisoro asabwa njyanama y'aho umuturage atuye niyo yonyine ufite ubushobozi bwo kubyemeza maze umuturage agasonerwa naho ikigo gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro cyo kigasaba abaturage kwishyurira imisoro igihe mu gihe utazabyubahiriza ibihano bizamugeraho ibihano byo bizakomeza kubera ko ntabwo ari umusoro mushyashya uvutse ngo tubigishe abaturage ni imisoro bari basanzwe bazi amategeko ntabwo ari mashya yari asanzweho itariki ntarengwa yo kwishyura ntiyahindutse ngo umuturage avuge ngo nakererewe kubera ko ntarinze ibi bintu ibi bintu basanzwe babizi igikorwa gusa icyo twakoze ni uburyo bwo kubyishyuramo bworoshye uwo sisiteme ishobora kuzananira ku munsi wa nyuma azabimenyekanisha tumuhe ubufasha nibutunanira tube twa- twa- twamubwira kugaruka ku munsi ukurikira ariko ikigo cy'imisoro n'amahoro gisobanura ko abaturage batihuta mu ikoranabuhanga kizakomeza kubakirira ku biro byabo biri hirya no hino mu gihugu kugeza igihe igihugu cyose kizamenya gukoresha ikoranabuhanga asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tukiri mu rwanda sentare nkuru y'u rwanda yarongeye guhanisha metre jean felix rudakemwa ihazabu y'amafaranga ibihumbi amajana atanu uyu munyamategeko yunganira leon mugesera mu rubanza aburanamwo n'ubushikirizwamanza bw'u rwanda ku byaha bya jenoside kuri uyu wa kabiri yaranse kunganira uwuregwa avuga ko akiri mu kiruhuko cy'uburwayi sentare ikavuga ko ikiruhuko ashingiraho yemeza ko agwaye yakibonye mu nzira zitemewe n'amategeko kandi ko ibyo metero rudakemwa ariko arakora bigamije kubandanya gutevya urubanza ku bushake mbere y'uko atangiza iburanisha ry'umunsi bwana antoine muhimu ukuriye inteko y'abacamanza baburanisha urubanza rwa mugesera yabanje kubwira ababuranyi bombi ko hari inyandiko yatanzwe na metre jean felix rudakemwa asaba gusubika urubanza kuko akiri mu kiruhuko cy'uburwayi ni ubusaba urukiko rwatesheje agaciro rushingiye ku cyemezo rwafashe mu iburanisha riheruka kunganira lewo mugesera atinze urubanza nkana bityo ikiruhuko cy'uburwayi yabonye mu nzira zidasobanutse nta shingiro gifite Maître Jean Felix Rudakemwa yabwiye urukiko ko nubwo yaje mu cyumba cy'iburanisha bishingiye ku mwanzuro urukiko rwamufatiye ko urubanza rugomba gukomeza abwira umucamanza ko bikwiye kumvikana neza ko ahari atari bwunganire Leon Mugesera mu rubanza buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside urukiko ruvuga ko rudashobora gusubira mu byemezo rwarangije gufataho imyanzuro nta mwanya na muke rwemereye uwunganira Leon Mugesera muri uru rubanza buranamo n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya jenoside ngo asobanure iby'uburwayi bwe uretse kumubaza niba aburanira Mugesera cyangwa atabikora igisubizo cya Maître Rudakemwa nacyo cyagumye muri oya ubushinjacyaha nabwo buvuga ko bushingiye ku cyemezo urukiko rwafashe ko urubanza rugomba gukomeza nyuma yo gusanga ko Maître Rudakemwa yacurishije ikiruhuko cy'uburwayi busanga ubusabe bw'uruhande rw'uregwa nta shingiro bufite ku busabe bw'umwunganizi we mu mategeko bwo gusubika urubanza Lewo Mugesera yabwiye urukiko ko ntacyo ashobora kuvuga nk'uko Maître Rudakemwa yabibwiye urukiko Mugesera yagize ati Maître Rudakemwa ari mu kiruhuko cy'uburwayi yahawe na muganga wemewe n'amategeko amwandikira imiti noneho nanjye nk'uko amategeko abinyemerera sinshobora kuburana mu gihe ntunganiwe Leo Mugesera arongera ati Maître Rudakimwe mufitiye icyizere ararwaye ari mu kiruhuko ahita azamura amaboko yereka umucamanza ati nicyo gituma mubona naje imbokoboko nta dosiye n'imwe y'urubanza azamburanira yakize kuko n'ubundi duhuriye hano mu rukiko ntitwigeze tubonana ngo dutegure urubanza Leo Mugesera yasoje yisegura ku rukiko ko ibyo yavuze ntaho bihuriye no kuburana ahubwo ngo ni ijambo urukiko rwari rumuhaye ngo agire icyo avuga kuko ngo ntiyaburana atunganiwe nyuma yo kwiherera by'akanya gato urukiko rwanzuye ko ibikorwa na Maître Jean Felix Rudakemwa bigamije gutinza nkana urubanza rwongera kumuhanisha ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana atanu y'u Rwanda ni igihano Maître Jean Felix Rudakemwa atigeze agira ijambo na rimwe akivugaho ariko cyababaje bikomeye Leo Mugesera ahita asaba urukiko ku ruhande rwe kujururira icyo cyemezo mu ijwi ryumvikanisha uburakari yabwiye umucamanza ko icyemezo cyo guhana umwunganira mu mategeko kibangamiye bikomeye uburenganzira bwe bwo kwiregura no kunganirwa agenerwa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda n'andi masezerano n'amategeko mpuzamahanga u rwanda rwashyizeho imikono kuri mugesera mu cyemezo cy'urukiko gihana metre rudakemwa asanga kibumbatiye gukanguranya no guhungabanya uburenganzira n'ubuzima bw'umwunganira bubaye ubugira gatatu urukiko ruhana metre jean felix rudakemwa wunganira lewo mugesera azira ingingo yo gutinza urubanza nkana ingingo y'uburwayi ku ruhande rw'uregwa yakunze kwiganza muri uru rubanza ubushinjacyaha buvuga ko ahanini izamurwa hagamijwe kurudindiza urubanza rwa lewo mugesera rurabura iminsi ibiri gusa ngo rube rwujuje imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi yoherejwe n'igihugu cya Canada mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri kuburanira mu Rwanda ibyaha bya jenoside bishingiye ku ijambo yavugiye ku kabaya muri mirongo cyenda na kabiri ni ijambo ubushinjacyaha bushinja Lewo Mugesera ko yarivuze agambiriye gukangurira abahutu kurimbura abatutsi uwiregura ariko nawe akikoma ubushinjacyaha gusobanura imbwirwaruhame uko itari kandi ngo bwayigejeje mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja yarataye umwimerere igihe ibyaha bya jenoside bumukurikiranyeho byaramuka bimuhamye ubushinjacyaha bwasabiye lewo mugesera kuzafunga ubuzima bwe bwose kugeza amagingo y'inzobere mu by'indimi lewo mugesera we ntarashyikiriza urukiko urutonde ndakuka rw'abazamushinjura icyakora avuga ko afite abatangabuhamya basaga mirongo itanu bakwirakwiye hirya no hino ku isi ku buryo ngo kugera kuri bamwe muri bo byamubereye ikibazo kubera ubushobozi buke iburanisha ryimuriwe ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi kwa cyenda umucamanza bwana muhima yasabye lewo mugesera kuzagaruka yateguye imyanzuro ya nyuma ku rubanza burana eric bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
tuve mu rwanda tujye mu burundi ubuyobozi bw'intara ya ruyigi mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi burahakana amakuru yatangajwe avuga ko hoba hari abanyagihugu bahunga muri iyo ntara avugana na mugenzi wacu Etienne karekezi buramatari hassan abdallah yarabihakanye yivuye inyuma ntanguye kubeshuza yuko saba saba bene gihugu bahunga turahariho emuvumo y'ugwaruka bava mu ntara za gitega karusi muyinga na ngozi bagenda ku bwinshi mugabo urumva ntituzi ikibajana twe kubera duca tubafata duhama tukabashyira muri komisariya ubu rero bari muri komisariya yo mu ruyigi iri kwirababaza hamwe n'ubutungane bumva ikibajana mugabo benshi bavuga yuko bagiye guca amafaranga muri tanzania abandi nabo n'abanyeshuri bavuga yuko bagiye kurondera amahera y'amakayi kugira ngo amashuri atanguye bazoce batangura gusubira mu ishuri abo mufata se icyo basobanurira ku buryo bwumvikana ese barangana iki mutubwiye mu biharuro urabyo ubwo guharuka bavuga yuko bagiye guca amahera muri tanzania mugabo bikadutera amakenga nka gitega duvise bose hamwe mirongo itanu na bane gitega duvise cumi na babiri cumi bava muri komine bugendana babiri bava muri komine itaba ruyigi duvise ibiri na batatu batanu bava muri komine butaganzwa batandatu bava muri komine ya ruyigi batandatu bava muri komine butezi n'abandi batandatu bava muri komine gisuru ikarusi duvise abantu cumi n'umwe bava muri komine bugenyuzi muyinga duvise abantu indwi bava muri komine mwakiro ngozi naho duvise umwe ava muri komine tangara urumva ibyo bavuga yuko bavuga yuko bagiye guca amahera muri tanzania mugana natwe bikadutera amakenga urumva benshi twarabasubije inyuma aba rero turindeye yuko baza kubatora ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana cyerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo ikiganiro cy'uno munsi twagiteguriwe na frederic nkundikije
mu kwitegurira guhitamwo umunyapolitike azo kwitoza ku giti cy'abahurikiye umugambwe wa repubulika matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi haratekanijwe impari z'ivyumviro hagati y'abanyapolitike bariko barahiganira ico kibanza impari zo mu kiringo kira kabiri zihava zicishwa kuri televiziyo bose hamwe abahiganwa ni cumi n'umwe barimwo umunyamatungo donald trump uyu munsi Trump niwe bose bazoba bahanze amaso nk'uko byari bimeze igihe cy'impari za mbere zabereye mu gisagara ca Cleveland yamara uyu munsi ryitezwe ko abanyapolitiki bahiganwa na Trump bahava bamwifatira mu gahanga mu mugambi wo kuraba ukuntu nawe boja ahabona muri iki gihe ata muntu ashobora kwibaza ukuntu iryo higanwa riza kugenda Trump nawe nyine ariyemerera ko uyu munsi abandi ba Republika bariko barahiganira ubutegetsi bahava bamusomborotsa nk'uko yabibwiye amenyeshamakuru ko yumva umengo azoba ari mu kigo c'ingwe umushingantahe Trump yarungutse amajwi nk'uko amatohozwa avyerekana kuvaho impari za mbere zirangiriye mu kwezi guheze ibiharuro biherutse gutohozwa vyerekana ko mu ntara ya New Hampshire afise amajwi mirongo ine kw'ijana mu gihe umurepubulika umwirabure Ben Carson ariwe ari mu kibanza kigira kabiri Trump aramaze kwerekana kandi kwa dahengeshanya kwikura ko uwo ari we wese mu bariko barahiganwa nawe bamuvuze nabi muri izo mpari barimo senateri Lindsey hamwe na Jeb Bush yahoze ari buramatari w'intara ya Florida. Muri izi mpari zigira kabiri zitekanije uyu munsi ku mugoroba mu ntara ya California zizoba zirimwo umufasoni Carly Floriona yahoze ari umukuru w'isosiyete ikomeye Fiorina aramenyeye kuvugwa nabi no mushana Trump imara mu minsi heze uyu mufasoni yagaragaje kumwivuna igihe avuga ko Trump ari umunyapolitike azi ivyerekeye inkinamico Jeb Bush nawe nyene arabandanya kwifatira mu gahanga umushana Trump mu gihe senateur Rand Paul wewe amaze gutangaza icese ko yifuza ko hoba umunyapolitike amanura Trump akamushira mu kibanza ciwe mu banyapolitike bahisemo kutifatira mu gahanga Trump harimwo buramatari w'intara ya Ohio John Kasich kubona Trump Carlson hamwe na Fiorina baduga amajwi muri raporo iherutse gutohozwa vyerekana ko abanyapolitike batora mu mu mugambwe wa Republika bifuza gutora umuntu avuye hanze adasanzwe ari umunyapolitike akomeye umwe mu banyapolitiki bafise akizero ko kuja habona ni senateur haserukira intara ya Texas Ted Cruz agize iminsi ashimagiza Trump muri izi mpari zitekanijwe uyu munsi ku gatatu ku mugoroba abo banyapolitiki bandi bariko barahiganwa bafise umugambi wo kwifatira mu gahanga Trump batanebaguye abanyagihugu bamushigikiye izo mpari ziraja guha akaryo abo banyapolitike bo umugambwe wa Republika ko kwegera no kwimenyekanisha ku banyagihugu bazobatora kuko gushika ubu umunyapolitiki asa n'uwashoboye gukundwa n'abanyagihugu batora ari Donald Trump abanyapolitike bahurikiye mugambwe w'abademokrate barimo Hillary Clinton bazogira impari zabo za mbere ku itariki ya uh, 13 y'ukwezi kw'icumi ico gihe bizoba bimaze kumenyekana niba vice president Joe Biden azokwitoza
iyi ni porogaramu ya radiyo yacu tuyibashikiriza buri munsi kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu ku iradiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm i kigali mu rwanda no kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri fm mu burundi ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
nyuma y'iminsi mike gusa perezida salva kiir wa sudani y'epfo hasinye amasezerano y'amahoro hashakishwa uburyo imirwano imaze imyaka makumyabiri yarangira byombi guverinoma n'ingabo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi byamaze kurenga ku ihagarikwa ry'imirwano risabwa muri ayo masezerano amakuru yizewe hagaragaza ko habaye imirwano ku mpande zombi by'umwihariko muri leta ya Upper Nile n'iya Unity inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu yamaze kuburira impande zose ko nizinanirwa kubahiriza ayo masezerano zizafatirwa ibihano bishya kandi ko zizafungirwa intwaro imirwano yatangiye muri sudani y'epfo mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ubwo kir n'uwari visi perezida we riek mashar bamaraniraga ubutegetsi imirwano ishingiye ku moko yongeye kubura hagati y'abo mu bwoko bw'abadenka ba kir n'abo mu bwoko bw'abanuel bw'amashara abantu ibihumbi byinshi barishwe kandi abandi barenga miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri bataye ingo zabo naho abandi benshi bahungiye mu bihugu baturanye miliyoni zirenga enye n'ibihumbi magana atandatu bugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa biturutse kuri ubwo bushyamirane leta zunze ubumwe za amerika yakiriye neza amasezerano yo guhagarika imirwano yo ku itariki makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa munani yaturutse kuri bwana kiir na mashar nk'intambwe ikomeye yerekeza ku ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'ayo masezerano y'amahoro imirwano iheruka cyakora ituma hibazwa ku bwitange bw'abo bayobozi bombi bigatuma n'ayo masezerano yose aba mu gihirahiro leta zunze ubumwe za amerika zirasaba impande zose kureka gushotorana no kutinjira mu bizishyamiranya no kuzibanda ku buryo bwo gutsimbataza amahoro mu nama itaha abazazitira ayo mahoro bazabona ingaruka ku bw'ibyo leta zunze ubumwe za amerika izakorana n'ibihugu biri mu nteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu hateganywe ibihano nk'uko byemewe n'umwanzuro w'ibihumbi bibiri magana abiri na gatandatu w'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu leta zunze ubumwe za amerika izakomeza kuba hafi abo bose bazahitamo amahoro kandi biyemeje gushyira mu bikorwa ayo masezerano babikuye ku mutima ku nyungu z'abanyasudani bose
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tubibutse inshuti namwe bagenzi ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka aruyizi bigira imana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi
bwe guca kenya komisiyo y'igihugu y'igihugu cya kenya iharanira agateka kazina muntu yagiriza igipolisi n'inzego zijeje umutekano muri kenya ko bakora ibikorwa byo guhohotera abantu ndetse no kubica mu gihe bavuga ko bariko bagwanya ibikorwa by'iterabwoba muri raporo iyo komisiyo yasohoye ejo kuwa kabiri bamenyesha ko guhohotera agateka muntu bikorwa byateguwe neza abategetsi ba kenya ariko ntacyo baravuga kuri ibyo bagirizwa leta zunze ubumwe za amerika iragabisha korea y'amajyaruguru ku bikorwa byo gusotorana iri kirakora igihe yamenyesha ko igiye gusubira kugerageza ibikorwa bya nikireyeri by'aho bita yong biyong ibiro bya perezida obama bimenyesha ko ivyo bimenyesha ivyo mu gihe korea y'amajyaruguru imenyeshereje ko ishobora gutera leta zunze ubumwe za amerika umwanya uwo ari wo wose ikoresheje ibigwanisho vya nikireyeri mu burayi minisitiri wa serbiya w'ububanyi n'ayandi mahanga ivica davic yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko serbiya idashobora kwemera ko hari impunzi zisubira kwemererwa kwinjira muri ico gihugu mu gihe baba bamaze gushika mu bugiriki no mu gihugu cya macedonia perezida vladimir putin nawe w'uburusiya yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko igihugu ciwe kizobandanya guha imfashanyo za gisirikare siriya mu rugamba rwacu rwo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba ibyo perezida putin yabishikirije mu nama y'akarere ku kibazo cy'umutekano yabereye itajikistan putin yamenyesheje kandi ko perezida asade yiteguye gukorana n'abatavuga rumwe nawe mu gutorera inyishu za politike y'intambara imaze imyaka ine n'igice atari ubwa mbere perezida asade akwiye kurwanya ibikorwa by'iterabwoba
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma turashimiye kandi na elvin sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na jewe oriyani itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi nayo mwayashikirijwe na aloyizi bigirimana mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba naho nyine kaze mu biganiro byacu tuza kubashikiriza mu kurindira mugire umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga itangazamakuru ryo mu burundi ryagwiririwe ku buryo budasubirwaho n'amahano abanyamakuru nabo ni uko bagenzi bacu barenga mirongo irindwi bataye ibyabo bakiza amagara barahunga iryo shyano ni ryo tuganiraho muri iyi saha dutangiye ishyano mu rwego rw'umwuga w'itangazamakuru ishyano no ku rwego bwite rwa buri muntu mu banyamakuru tubahaye rero ikaze mu kiganiro muri isanga umushyitsi wacu ni patrick mitabaro ni umwe mu bayobozi redacteur en chef ba radiyo isanganiro redacteur en chef ni umuntu urongoye uruganda rw'amakuru ni ukuvuga rero niwe uba uhagarariye koko uko abanyamakuru bakora umwuga wabo bakurikije amahame y'umwuga abanyamakuru abanyagihugu mwese mushaka mubishoboye mushobora gufata ijambo muri iki kiganiro patrick uraho neza urakomeye turakomeye neza cyane thomas kamirindi nuko Ntabwo nuko dushimira mu biganiro.
ye ndagushimiye cyane rwose ko watwemereye ko tuganira muri iyi saha n'abanyagihugu n'abandi bagenzi bacu b'abanyamakuru bashobora kuza muri iki kiganiro niba bishobora kutugeraho natwe ntidushobora kubageraho ariko rero mu magambo makeya mbere y'uko abanyagihugu n'abandi bose babishaka baza muri iki kiganiro mu magambo makeya mbere y'uko tuvuga ishyano ryabagwiririye mu rwego rw'itangazamakuru no mu rwego rw'abanyamakuru ku giti cyanyu watubwira iki ku ntera ku ntambwe itangazamakuru n'abanyamakuru mu bwisanzure ndetse no mu bwinshi mwari mumaze kugeraho mu burundi uratwogeye cyane thomas kamirindi kuba wanumiye no kumpa ijambo ni ukuvuga urwego abamenyeshamakuru b'abarundi bari bageze ko rwari urwego ari urwo kwishimira kwishimira kubera yuko mu burundi musanzwe mubizi abamenyeshamakuru barakora bakitanga naho ibihe eh, bimwe na bimwe bitaba byoroha twari tumaze iminsi eh, tuja mu ntara zo hagati mu gihugu gukora akazi kacu ugasanga hariho bimwe bita diabolisation y'umwuga wo kumenyesha amakuru abamenyeshamakuru bamwe ukabona bataraba- batarabwa byiza eh, ariko akazi tukabamenya tugakora eh, tugakora naho ibihe bitaba bimeze neza Eh, ni ukuvuga ibihe twari turimo murazi yuko haba mu karere haba mu binyamakuru byo mu karere mu gihugu cy'u rwanda eka no muri kongo eh, mu karere cyane cyane abamenyeshamakuru b'abarundi bari abamenyeshamakuru bihagarara ko bakagerageza gukorera umwuga nk'uko eh, babwirizwa kubikora bisunze amategeko agenga umwuga murazi yuko hari hano mumaze n'iminsi eh, duharanira ibyirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru turabiharanira gushyika n'aho twitwara mu serivisi ntare y'akarere gushyika n'aho batuha eh, babwira bati abamenyeshamakuru ntibari babusema ni ukuvuga rero rwari urugamba urugamba rw'umwuga twari duhagarariye hanyuma mu nyuma eh, ibintu bitinda bigera aho byageze mwarabibonye baradutera abapolisi niko se eh, ba Patrick.
leta, batwomora yego patrick mbere y'uko tugera ku bitero byashenye ibigo byanyu by'itangazamakuru namwe aba- bagenzi banyu bagenzi bacu benshi bagahunga reka tubanze tuvuge nko ku m- yego tubwiye ko mwakoraga neza kinyamwuga ariko se nkamwe muri radiyo isanganiro tuvuge ku birebana n'imyigire y'umwuga mu barundi uko byari bimeze nkamwe muri radiyo isanganiro wari ufite abanyamakuru babyigiye by'umwuga bangana iki unabishoboye ahari ukaba watubwira mu rwego rusange mu burundi nimba ufiteho igitekerezo ku bantu bari barigiye umwuga w'itangazamakuru egome abamenyeshamakuru nari ndongoye mu ruganda rw'ukumenyesha amakuru rwa radiyo isanganiro nka bose bari bazifitiye eh, ubumenyi kubera yuko bari bafite impapuro za kaminuza eh, za lisanse hari n'abari bararengeje ariko biga umwuga mu muco twita masiteri bari bararengeje eh, impamyabushobozi za lisanse abo barahari bari bagera hafi eh, ku icumi hari n'abandi bariko bama- bagira amasaje haba mu karere haba mu mahanga U- u- bari bafite ubumenyi n'ukuri kuko yagiye isanganiro eh, hari n'iya- n'ibyo nokwita eh, nokwita eh, eh, monitoring aba- serivisi za monitoring Eh, bamwe bavuze gucungira uko itangazamakuru rikora Eh, barasohora ibyegeranyo byabo bakavuga bati eh, abamenyeshamakuru n'ukuri i- i- ibikorwa bakoze ibikorwa bisunze umwuga n'akarangamutima ko kumenyesha amakuru nta kintu na kimwe eh, kigaragara cyari byerekane yuko ari abamenyeshamakuru badashobora akazi bama twarakora hanyuma abaterankunga abakurikiranira hafi umwuga wo kumenyesha amakuru haba na leta hariho urwego rwo gucungira umwuga wo kumenyesha amakuru sente nabwo nyine rwarasohora ibyegeranyo bikagira biti harabaye utunenge duke duke ariko muri rusange abamenyeshamakuru bakoze neza bakoze neza muri aya mezi abiri aheze atatu ibyo nta muntu n'umwe atabizi Hanyuma- Aha rero ni ukuvuga yuko nk'iwacu mm, yego iwacu mu Rwanda nk'uko nako ndabikubwira yego
nk'uko nk'uko nako ndabikubwira bari abamenyeshamakuru eh, bavanze eh, mu bijyanye no ku- ku- no kwita ibijyanye no gutanga akazi eh, twisunga ibwirizwa nshingiro ry'uburundi twisunga ah, amasezerano y'iyarusha twisunga ku- kuvanga ibitsina tukisunga kuvanga byose nta kintu na kimwe tutashyira imbere kuko eh, turongowe n'ishyirahamwe ryitwa asosiyasiyo ijambo isosiyasiyo ijambo nayo ishyira imbere inama n'ingingo ishyira imbere ukumvikana nta muntu batora hariya ngo bagiye gukorera akamwana w'amama gaca mu mu- mu gutanga akazi gaciye mu nzego zibigejwe Mhm.
zo gutanga eh, ibibazo hanyuma uronka akaronka uwo akawura nta kamwana mama kajamwo yari radiyo novuga iri eh, ikwi- ikwize iri ekilibure haba mu biti haba mu bwoko Mm.
haba eh, no mu bindi byose eh, bituma akazi kagenda neza Twebwe noneho isanganiro muri rusange se tuba muri dukenera- rusange patrick muri rusange noneho mu- mu- mu rwego rw'itangazamakuru muri rusange mu burundi uko ubibona i- mbere y'uko barisambura itangazamakuru ryari rifite abantu bahagije babyigiye by'umwuga bari babifite rwose kuko eh, bari abantu baronse inyigisho eh, zikwiye Eh, hari ikigo kigeze eh, gu- eh, kumenyesha kigeze nako ku maison de la presse icyo kigo cyama eh, kiriko eh, kirakoresha inyigisho ku bamenyeshamakuru haba abatangura umwuga haba abamaze kugira eh, experience y'imyaka runaka Uh, hariho n'ikindi kigo cyitwa csm ni centre de formation professionnelle ni- ni- ni- ni- rwari rwari urwego abamenyeshamakuru babandanya kwiga kwiga uko imyaka iheze Aba- aba- aba- bamwe bagiye bakaba impamyabushobozi bakayisa abandi abandi bakaza bakiga Ah, hanyuma abandi bakaza ku rwego rwa masiteri nk'uko nabikubwiye muri kaminuza ah, y'u Burundi abamenyesha amakuru barundi Thomas Kamilini no kumenya Mm.
yuko ibijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru eh, bari bari babigize gwabo Mm.
bari babigize gwabo nta wo kubwira ati ngo ntibize umwuga wo kumenyesha amakuru iyo ariko arakoresha
noneho n- tutigombye mu magambo nagira ngo duhe abanyagihugu ijambo turaza kurebera hamwe nanone ukuntu m- m- mwasambuwe ariko noneho reka twe kwigomba mu magambo duhe ijambo abanyagihugu bafite nabo ibyiyumviro byabo n'ibyo bashobora kuba bashaka kubaza kuri telefone dufite ezekiel ezekiel uranyumva
yego ndakumva wiriwe neza
yego twiriwe nuko wavuga igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo
Eh, eh, nari mfite igitekerezo hamwe n'ikibazo Mm, narebe ku gitekerezo turaze ukuntu amaradiyo yaturiwe akagira amwe akugagwa byarababaje abarundi batari bake kuko ubu mu gihugu cy'u Burundi harangwa ibihuha abantu baricwa ntibimenyekana nyene twumva hirya n'ino byamarisha no ku maradiyo yanyu batoye ibiziga bagize ne- hanyuma ariko mu gihe yaba amaradiyo yari akiriho twarabona yuko ubwicanyi bwari bwagabanutse kuko uwica umuntu yaramenyekana amaradiyo yadufasha kugira amatohoza hanyuma ikibazo nari mfise nashaka kubaza uwo muyobozi wa radiyo isanganiro mbega ko leta tubora twumva ngo yagiranye ibiganiro ngo aseruka ya leta bagiranye ibiganiro n'abarongoye ibimenyeshamakuru ivyo biganiro bamaze iminsi baza baravuga yuko baba bagize vyoba bitegekanya ko amaradiyo asubira kugururwa ryari ikibazo nari mfise cari ico murakoze ezekiel we urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda patrick ure wa- wamwumvise rero ubwo wamusubiza
namwumvise ezekiyeri ku mpungenge z'iwe yagize gushikiriza impungenge dufite abarundi batari bake na cyane cyane abadukurikira kubera nk'uko abivuze ibintu bikora mu burundi ntibiriko biravugwa ntibiriko biravugwa kuko ntawo bideha haba mu makaritsiye agenda aratoga ibiziga ubu basigaye n'abavuga bavuga ati hato ikiziga iki niko bibona mu ma watsapu ku ma fesibuke ku ma twiteri ariko ni nk'ugutangaza ni nk'amatangazo yo kubika ariko nta matohoza aheza kaba kugira ngo bagiye kizi barabe yuko hari bande baba bari inyuma y'ubwo bwicanyi ubu niko biraba rero aba ariko baratanga amakuru kuko hariho abamenyeshamakuru bakibandanya bakora uburundi n'abandi babandanya bakora bari hanze ariko icyo menya cyoco amakuru atangwa ni amatangazo yo kubika ni kuvuga ati habaye icyaha cyakoze na naka cyakoze na naka n'abagerageza kubikora nabo baba babifitiye ibyemezo ntabwo bo kuba kubivuga bari mu gihugu cy'uburundi kubera yuko nabo nyine bashobora kugira ingorane ni uko rero abamenyeshamakuru bari mu burundi baragerageza gukora uko bashoboye gukora uko bashoboye navuze ko ubu bakomeje amakuru wari wateye intambwe ariko sinavuga ngo yari yakiye seneketaza ntabwo yari yaki kubera iyo aba yari yaki ntituba turi aha tugeze uno munsi ntituba turiko tuvugira mu buhungiro ntituba turiko twandikira mu buhungiro tuba turiko turakora umwuga wacu tumenya ati abishe abishe ba naka ni ba naka tukabitoza nk'uko vyamye bwa mbere vyaraba abakora itarabwoba bakarikora hama mugabo amakuru akavugwa mushikana bagira bati ivyo bintu ivyo bandanyiko bati baraduturira nk'uko mwabibonye ariko se patrick patrick ibintu by'amatohoza ibintu by'amatohoza mu itangazamakuru ndabizi ko bibaho ariko rero reka mbarize abatabizi ko itangazamakuru rikora amatohoza amatohoza akorwa n'itangazamakuru atandukaniye he n'amatohoza y'ubucamanza cyangwa se n'amatohoza y'abamaneko ntiwamenya yo mu rwego rw'inzi yo mu rwego rw'umutekano ni ukuvuga amatohoza y'abanyamakuru abagamije iki amatohoza y'abanyamakuru abagamije gufasha izo nzego zigeze gukora amatohoza mu butungane kugira ngo nimba ari iyo pisi yakozwe n'umumenyeshamakuru yakoze itohoza ryiwe ryiza bikagaragara yuko itohoza ryiwe ryari ifise icyo ryokungurira ubwo amatohoza y'ubutungane bakarikorerako kandi kuko byarabaye murazi yuko no mu mateleviziyo hanze ya cnn mu banyamerika murazi yuko abamenyeshamakuru berekanye nk'akarore ku biriya dosiye yafata igihe cyawe ubitekerezeho neza ubivuge
nta kibazo abamenyeshamakuru baragaragaje uko ibintu byagenze byagenze haba muri amadosiye ya fere watageti murabizi nyine byagenze haba mu madosiye yandi y'amatohoza barerekana aho wageza hanyuma utugane bwaheza bukabikorerako bukabikorerako ni kuvuga rero aho bitandukaniye itohoza rikumenyesha amakuru n'itohoza ry'iperereza biratandukanye mugabo nk'iperereza abamenyeshamakuru nabo nyine barashobora kuba bafite abantu bakorana mu nzego z'iperereza ibyo ni ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe bimwe bita infiltration wowe umumenyeshamakuru ukora amatohoza urashobora kwemfilitira urwego rw'iperereza ni ibintu bisanzwe abantu ntibavuze ntibagiye kwibaza ngo ngo ni ibintu bisanzwe urabemfilitira ukaba ufite abantu hariya baguha amakuru baguha amakuru nawe ukayatangaza baguha amakuru nawe ukayatangaza ata muntu uriwe acafuza agatake cyangwa ibintu biri mukurikirane kubera amakuru watanze mugabo uyaronse no muri perezidansi mubere ko umukuru w'igihugu tomasi kamirindi nibyo rwose umuntu aguha amakuru hariya arayaguha neza umwe babiri ukayatohoza ukayavukamisha amamenyeshamakuru icyo nicyo gikorwa amamenyeshamakuru ahawe gukora hanyuma rero patrick ezekiel yabajije nanone ati twumva ngo mugirane ibiganiro na leta bigeze hehe amaradiyo yaba azafungurwa ryari
ibiganiro na leta hari abaserukira abamenyeshamakuru bari i burundi abo barafite amakadire bariko barahuzamwo mu minsi iheze icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yabakiriye abaserukira abamenyeshamakuru arabizeza yuko bashobora kukuraba ko buvugurura ibinyamakuru ariko ikintu twe tubona yuko kitaduhumuriza ni uko agira ati bagiye kwerekana yuko umwuga wo kumenyesha amakuru ntukiriho mu burundi iryo jambo ryaravuze muri cegera cyane cy'umukuru w'igihugu kugira amaradiyo yugurure bereke amakungu y'uko amaradiyo ariko arakora iyo atuma agira ati tugiye kuraba yuko twofasha kugira abamenyeshamakuru bahunze bavuze mu ntango y'uko bagera ku mirongo irindwi n'ibyo bari hanze bahunze ati umutekano w'abamenyeshamakuru wubahirije batahuke bajye gukora umwuga wabo kuko bahunze ku mvo zumvikana icyo rero nicyo bitambwira ezekiyeli ati ezekiyeli ntaba aratengenya arindiriye arabiriye ibintu biriko biraja kubera nta mwuga wo kumenyesha amakuru uno munsi uriko ura- ura- ura- ura- uratera imbere mu burundi ahubwo wateye usubira inyuma I- ikibazo ni ikibazo dufite dufite ku mutima na twebwe turiko twama turiko turasaba ebwe twakwiza amezi ane turiko eh, turi mu gahinga turiko dusaba yuko botwugururira hanyuma tugaheza tugatahuka tugakora umwuga nk'uko amategeko abitegekanya ku neza y'igihugu ku neza Mm.
y'abarundi ku neza y'abahutu ku neza y'abatutsi ku neza y'abatwa ntagira ko ndakubwira ko muri ino minsi ikintu kiriyo kira kirambabaza jewe kamumenyeshamakuru yararongoye abandi ni ukubona yuko eh, kubona abamenyeshamakuru batariko barakora habyutse ibi- ibintu byo gusubira kwinubana hagati y'abarundi sindi kurase uraraba ku za facebook za twitter ubonye umuntu ariko a- a- aravuga iki kibazo cy'uburundi ari iki- ari icy'ubwoko ukabona umuhutu aranditse umututsi aramwishuye ibyo umuntu yandika ushobora ati uyu muntu ati ubwoko runaka bwoko runaka ibyo bintu bikatubaza cyane kubera yuko abamenyeshamakuru b'abarundi bamaze imyaka n'imyaka mu bihe bamaze ariko barakora ba- kwari ukwerekana ko ikibazo cy'uburundi atari icy'ubuhutu atari icy'ubuhutu atari icy'ubututsi ariko ubu tutariko turakora biriko biragaruka biriko biragaruka ivyo rero bikatubaza cane tomati kubera yuko bisa Mhm.
nuko twakoreye ubusa mugabo ntitwakoreye ubusa kuko abarundi abarundi ibyo twavuga barabizi ibyo twakora barabizi barazi yuko abamenyeshamakuru imyaka bamaze ko barakora bihatiye kunywanisha abarundi ye ubu rero ikibazo cy'uno munsi ikibazo cy'ubutegetsi si ikibazo kuba umuhutu kuba umututsi kuba umutwa icyo si ikibazo ikibazo ni ikibazo cy'ubutegetsi kiri i burundi ikibazo cy'ubwo butegetsi bukumviriza bukagerageza korohereza umukomeje makuru kugira ngo dufashe twese igihugu gutera tujya imbere tuve mu kaga ka kahise twubake kazoza nk'uko eh, mu kanya gaheze u- urongoye umuganga ku butegetsi ariko abivuga radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turimo turaganira na patrick mitabaro uru- urongoye uruganda rw'amakuru rwa radiyo isanganiro ni ibihe rero na yahe mahano yagwiririye itangazamakuru mu burundi n'abanyamakuru kuri telefone dufite kandi mukambwe mukambwe uraho neza buke ni by'uno munsi nye ye noneho wowe ufite ikihe gitekerezo cyangwa ikihe kibazo iki kibazo ngomba kumubaza Mm, mu gihe amaradiyo atokugurwa nti- ntibiteguye guhunguka Ik- ikindi nacyo no mubaza mu matohoza boba baragira botubwira i- aboba baturiye amaradiyo mu gihe leta atakiravuga ku bayaturiye ye urakoze cyane murakoze nawe ye dufite kandi na alain alain uraho urakomeye yego ndakomeye cyane ye nawe rero wavuga ibibazo byawe cyangwa ibitekerezo byawe nasaga igitekerezo hamwe n'ikibazo tugufi Mm.
reka ku gitekerezo Mm, Eh, ni ukuri no mu bantu biga itangazamakuru ahantu itangazamakuru ryari rigeze hari ahantu hashimishije ryari hageze ko itangazamakuru ry'uburundi ryari rimaze kujya kwa washington post iryatora skandal ya watergate mhm, ubu abantu bariko barapfa muri iyo minsi twari twabisezere ntitwabibwumve ngo ngo abantu ngo abantu bagemiseza ngo barapfa It- itangazamakuru ryaca ribitora rikaca rigira amate- ama- ama- itangazamakuru ryaca ribitora ubwo nyene mm.
rero ni ukuri ubu nta kigega nta kigega ye noneho ikibazo ni ikihe hasi utubazo dutatu tugufiya ye mu mu cegeranyo cyaje na- na guverinoma y'uburundi bavuze ko iradiyo rema fm yegereye ubutegetsi ariyo yoba yaratuye yonyine rero nagira mbaze patrick mitabare none ayo maradiyo yanyu epe ya renaissance isanganiro na bonesha na mavuta bo barayasize ntibayaturiye akabazo yego kagira kabiri Ah, iradiyo isigaye ikora aha ni iradiyo y'uburundi cyane cyane iyo iboneka ubu nawe twajya tubona ko ari igikoresho cy'umuganda nta mico ndico iradiyo y'igihugu ni iy'abanyagihugu kuko ibaho kubera amakori y'abanyagihugu bonega ukoresheje ontologi porofesiyonere patike mitabara ubona bidateye isoni kubona iradiyo i- itangwa ibaho kubera amakori y'abanyagihugu iciye- asigaye ari igikoresho cy'umuganda ibivuga ku iki akabazo ka nyuma eh, mwarashyizeho iradiyo yitwa ingamba kugira ngo mugerageze kumenyesha amakuru abarundi icyo ukuri Se iyo radiyo tukaba tubona ivuga ama- iminota nka mirongo itatu n'ijoro naho nyene kandi application yayo y'amafone ateye ateye imbere nka version kate androide izo nazo ntizisa abantu benshi none ko abantu bamwete inkuru y'ukuri ko mukora iki kugira n'ayandi maversion asanzwe canke ivugane ivuge kuri fm abantu bose bamenye ukuri kuko bwa mu burundi murakoze cyane ye urakoze nawe patrick we ye wumvise rero ibibazo bya alain na mukambwe ntimwiteguye guhunguka eh, abaturiye amaradiyo yanyu murabazi hanyuma leta ko ivuga ngo rema fm yonyine niyo yaturiwe amaradiyo yanyu bayasize amavuta ibyo ngibyo nibyo alain na nestor babajije hanyuma rero uh, utwo tuntu n'akandi kamwe ngo rtnb radiyo y'igihugu isigare radiyo y'umugambwe mwebwe mubona bidateye isoni ko itari iy'abanyagihugu utwo tuntu wadusobanuraho iki watuvugaho iki ego murakoze gushyira ku nkengero ijambo ni ukuvuga ibibazo by'abanyagihugu n'ibibazo eh, bitomoye cyane kandi n'ibibazo bigaragaza impungenge abarundi batari batari bake bafite iki cya mbere cyo cyo cyo kuvuga yuko cyabavuzwe na mukambwe ati mwene mwebwe ntiwiteguriye guhunguka ndamubwira yuko eh, guhunguka twebwe a- twame tuzi kuva tukiva ngaho mu gihugu twasaba yuko bodusu- botugurira amaradiyo hanyuma duheze tubone gutahuka gukora ibyo rero mugabo hari n'ibibazo bimwe bimwe na twebwe tuca bitubangamira muri icyo gihe dushobora gutahuka umutekano wawe utameze neza ni ukuvuga naho bagira bati turugure amaradiyo umutekano w'amenyeshamakuru ubwirizwa kugaragara ibyo nabyo bikorwa nande bikorwa n'inzego z'igihugu hanyuma icya mbere na mbere mugabo ni bwuko niko twesa yuko amaradiyo yugururwa nicyo cya- nicyo cyihuta kugira tubone gutahuka yagize ati mbega none bakayugurura ntimutahuka namwe n'inyinshi n'inyinshi ahari twotahuka gukora iki ko twebwe akazi kacu kari ako kumenyesha amakuru akaba ariko twagize ubu tukaba tuvuga ati tureka tubanaye twibako bamumenyesha ko ubwa mbere na mbere hoho abamenyesha amakuru bataye akazi ni benshi cyane abakuwe mu kazi ntibagira uko bangana kubera i- i- ibihe turimo ni insanganyiro honyine honyine ndiko ndakubwira Mm.
abamenyesha amakuru ba- ba- ba- ba- bashika ku mirongo ibiri na mirongo itanu ama- amakontara yabo yahagaze kubera ata kubera batariko barakora ata n'uburyo buhari bwo gukora murumva ko ari a- a- a- imiryango yasinzikaye ibyo ngira murumva ko ari ibintu bibabaje cyane uwo muntu akwiye kwifuza gutaha kugira asubire atunge umuryango wiwe kuko uretse ko ari umwuga wo kumenyesha amakuru ni- ni n'imyuga umutungiye umuryango icyo Mm.
kinagikora hanyuma ikindi kigira kabiri yabavuga ati mbega none murazi abaturiye amatohoza mwagize murazi abaturiye amaradiyo iki kita- iki kitagihura n'icyo eh, aba yabagize ati mbega rema yonyine ko ariyo eh, ngo- ngo ba- ah, leta mu cegeranyo cya leta ivuga yuko yatuye wenda izindi mwabisize bazize amavuta ni ukuvuga ndamwishyura eh, ndayishyura amazu amagingirane iki kibazo cya mbere cyoco kuvuga yuko ari leta yuko taza baturiye amaradiyo reka reka sinyize ndashyikiriza nta n'amatohoza yara- maremare yari akenewe kuko n'ibintu byabaye ku mugaragaro ni ibintu n'umwana azi ariko reka turindire amatohoza twemerewe n'umushikirizamanza kizirenza wa repubulika yavuze yuko ariko hakoze amatohoza kugira berekane uruhara rw'amaradiyo muri rya muri rya eh, niba byabaye ku kintu cya cumi na gatatu bya gikwezi kwa gatanu bijyanye n'uguhirika ubutegetsi iryo tohoza amatwi agitumira ngo rigiye kuzabona mu minsi iri imbere reka turirindire kugira iryo toza rizabona ryerekane uruhara rw'umwe n'uwundi ariko biririye ko yewe byose byaba tubona amaradiyo y'uburundi amaradiyo yigenga yaturiwe n'ahandi yaturiwe n'inzego za leta z'igipolisi z'umutekano ibyo nta- nta- nta guca iruhande nta guca hariya nta gusiga inkoreye ku maso ibyo nda- nda- ndabizi ndayishyura mu kanzu hanyuma ah, ibijyanye nabyo ni- ni- n'igicegeranyo kivuga ati zama fpr niyo yatiriwe eh, yonyine n'abata na- na- na- eh, yonyine ni ukuvuga iki cyegeranyo cya leta abagize icyaha kivuga ko ba- bari benshi berekanye yuko eh, biri muri biriya cyegeranyo byagemurutswe cyane cyane ku bantu bateye ku biri n'ikiringo cya gatatu cya petero nkurunziza perezida w'uburundi icyo rero nicyo abo bose abo bose bavuze n'ibyo cyegeranyo nibo bagirizwa amabi yakozwe muri iyo muri amezi eh, kuva manifestation zitanguye mu burundi ni ukuvuga abonye nibo basanga kiriya cyegeranyo kiriko kiradoma ku rutoki amaradiyo yakiriwe n'inzego za leta nk'uko namaze kubivuga yigenga harimo n'isanganiro nta kuntu yari kuza muri icyo cyegeranyo kubera cyari gifite intumbero yacyo cyari gifite intumbero yacyo iyo ntabize kuvuga kuvuga rero yuko eh, eh, rema efuperi yewe bagenzi bacu baraturiwe nabo amatohoza ya leta yerekanye yuko baturiwe n'aba n'aba- na- n'abaterekwa eh, ikiriga cy'abafite umukuru w'igihugu ayo n'amatohoza abayakoze ni kwiga natwe twayasomye niko byagenze kumbure eh, reka tureke babikoze aba ari bo bazobirabura hanyuma rero ni kuvuga yuko radiyo y'igihugu yerekanye nayo kubona yo yonyine ikora iba ikorera eh, umugani ku butegetsi cyangwa leta Eh, jewe ka mu menyeshamakuru bajya ni abantu ni abakonfurire abakonfurere sindiko ndavuga ngo ndamvuge n'aba abantu bisangiye umwuga wo kumenyesha amakuru n'umwuga akanatinda wabayibuza mu ngingo yayo y'icumi y'i- y'i- y'i- y'icyo twita akarangamutima ko kumenyesha amakuru perezida wa snipa seni a a kritike son confrere mugabo bari bafite intumbero yo gukorera abanyagihugu bose bose mugabo kubera yari yagiye ya leta leta niyo hari intumbero leta irabaha intumbero ati kora gukora gukora abanyeshuri ko bagenzi bacu nta ngufu bafise zo kwigenga ntibashobora kwigenga nabyumve uyalo abamenyesha makuru ntibigenga tw'amarabi yacu barigenga rtmd ntibigenga nicyo gituma bareke bakore akazi kuko niko byamye kuva amaradiyo yigenga agiye kuvuka kubera rtmd yamye yerekana yuko itashoboye guhagararira uburenganzira bw'abanyagihugu bose amaradiyo akavuka ibigenga avuka mu- mu- muri muri ibyo bihe ubu naho barasubiriye kuyasubiza hasi down itoto ubu rero dusubiye hahandi twavuye ni ukuvuga rero uwo ane ambararire basubiye muri bya bihe rtmd yamye ikora idashoboye gukorera abanyagihugu bose radiyo Amati- yego ingamba amati ingamba Ye, za nibyo.
byo yavutse ni abamenyeshamakuru bavuze bati none turebe amaboko abamenyeshamakuru bagera muri mirongo indwi bari- bari- bahunze nk'uko nabivugiye kamilindi ni abantu ba- nakubwiye bafite ubumenyi bwo kumenyesha amakuru bafite bakiri bato bafite ingufu abo kujya kuryama mu buhungiro ba- ba- bafite ubwenge n'umutwe wo kwicara bakavuga ati habaye n'ibi hari abantu bakora ko mu burundi amakuru ahantu aha byagenze gutya uburundi nkabyara ko baravuga none tugire gutya bagaca bavuga bati reka turabamenye wo kumenyesha amakuru muri izi ngorane musanzwe murimo umwe wese atoza amakuru tuba afite icyo bita karine d'adresse mwese makuru afite karine d'adresse ni ukuvuga afite afite eh, abantu bazinanye bamwe bamuha amakuru kuva kera abo bantu bariho mu nzego z'igihugu i burundi hari bariho mu banyagihugu bariho mu nzego za leta bariho mu iperereza bariho eh, mu ba- mu bajejwe umutekano bariho hose kuko n'abarundi twese turabarundi dufite inshuti Ubu ni abantu abantu batanga amakuru ni abantu benshi abamenya yuko amakuru naho buri mu gihugu cya tanzania amerika aho iyo muri urashobora kumenya scoop ni kuvuga inkuru ya mbere ukayimenya uri buri wese aba yaramenya ibyo ni ibintu bisanzwe